confirm say Olori Toby Phillips they suffer from postpartum depression. Next thing now, the kind of demand where she they demand for Kabiyesi all on top of this Ejima where she born oh my correct correct people. Even Queen Naomi where they marry enter inside palace as a virgin. As woman where be say na cha cha, she never ever make this kind of demand on the Kabiyesi my correct correct people So hmm. tobiloba finikwaya Yo, now small small They did they drink soup way hot well welcome back again to my youtube channel oh my correct correct people if that the first time wey you did see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you not a returning subscriber i thank you well well oh now you go go go Now im be the real mvp my correct correct people the thing wey we dey hear say toby phillips dey demand e no go ever ever fit to happen toby phillips no be only wife wey kbac get o even though sef say na she be the only wife wey don give kbac im beji at this time but na pikin come come make pikin People don dey talk say olori toby phillips e dey suffer from postpartum depression na kbac sisters Now we hear say that they talk this one allegedly. My correct, correct people. Hey, come be as Aziz, say, hey, oh, Toby, Toby. Mm. For inside Ile-Ife Palace, so where the ancient tradition and royal para power they rule, wahala don land for inside the palace. Wey be say e dey shine like gold. <laughs> All near of Ifel, where everybody they respect, they revere, they give all the whole accolades for this world. It can't be now where everybody they celebrate the KBAC as he don't become Baba Ibeji, according to Oluironke. He they find himself inside the palace right now because the Gegewe would they hear say Oloritobi Phillips don't carry can't jam the KBAC. Not be children Bege. In wife, where be say, hey, wait, mm, e just born Jima from now Toby phillips now you the trend since last week saturday Now you the trend on top of this ejima where you born many many visitors don't the enter inside the palace even the uh, wetin we do yesterday or saturday uh, eh, isomororukọ eh, uh, eh, That's uh, naming ceremony they do we see the timber of caliber of people wey come that event It go not say no be children thing even though sef say Toby phillips no they present for there but we don't hear say dis eh, kabiyesi wife for oloritobi felix e don dey drop bombshell with different different ways to scatter the palace my correct correct pipo kabiyesi sisters don't confirm. say indeed oloritobi phillips They suffer from postpartum delulu Rumors they fly up and down painting pictures of tension and worry inside the palace dem dey tok say oloritobi phillips pride e don pass boundary hmm, i tok am i hmm. don tok am since since wen tobi phillips don born ejima her shoulder pad e don nearly high reach her earrings my correct correct people. gossip among other queens sef dey go on pipo like olori marian olori ronke even eh, iyalaje odwar wey no be kabiyesi wife dem don vow to expose olori tobi phillips to cut down her wings as we dey hear di mata allegedly some even they hear and say her actions don't cost the palace so many things. so far mm. na small small we go take hear all the details eh make you trust love e, the truth love not there for that palace trust self, not there for that palace He get some kind some kind thing dem go talk say queen naomi do kabiyesi go talk say laye laye she can never do it but you see anything wey people dey talk say olori ronke do olori uh, eh, tobi phillips do catholics they always consider them to be the truth because e no trust them not because of saying he born ejima for them, e no trust them but for all this confusion already he don't show everybody with her announcement don't already shake the palace he shock everybody see she the demand say uh, must, must give her a royal wedding oh. he the demand say KBC must do royal wedding for am i can't say why you are there. why she declares that say her position as the chosen one need to be celebrated in a grand style because she give di kabiyesi ejima i talk and say this ejima wey olori tobi phillips give kabiyesi shey e no go collect kabiyesi life like this. shey e no go collect di throne for kabiyesi bomb bomb like this. because i no come know as e be say tobi phillips come feel say as e don born ejima o na the best thing wey e don ever do for di kabiyesi or na the best thing wey any of di oda oloris fit do for di kabiyesi be that. my correct correct people. my correct correct people. as people dey talk and dey wonder wetin dey happen The only of ife dey find himself for the middle of tradition and wetin im wife dey yarn Eh? Olori Tobi dey insist say it must be a very very big wedding. And this one don cause many many arguments and fear for inside the palace. The only of Ife go agree to her demand or Ingo go stand strong for waiting in the do. Because the thing wey be say make Olori Tobi Philip dey demand this matter be say since last year Now we don't hear say see the plan as he go take marry Queen now the second time. you don't go meet queen naomi family you work out some different different worker. you know e get some kind of kind things thing they do by correct correct book now toby phillips don talk say eh since kabiyesi the plan wedding for queen naomi he said go do a royal wedding for Ram. Hi! meanwhile olori toby phillips dey demand her demand strongly Oh, na there we hear say kabiyesi sisters then come outside They say no this one not fit be normal thing don't give up your say Toby Phillips, it is dey suffer from postpartum delulu. It is dey suffer from postpartum delulu. are ready to go church go pray for They are ready to find prayer houses to break in fact then eh, to break this thing where dey worry be Phillips. Because e come be as if say everything they should not ever ever plan for Queen Naomi, Toby Phillips want time. Everything wey Kabiyesi not ever ever do for Queen Naomi, Toby Phillips want time if he talk he go say after all na me born ejima for the kabiyesi ejima not become passport for oloritobi philip to get all the things where she they desire for her heart before for the middle of this drama people they they watch with their korokoro eye fear fear they come outside because i don't know You get the kind where wey be say cockroach go come outside they come dey fight with elephants. you go not say something don't stop for night for this tale of royal drama tension don't they opera oh? tension don't they come outside not be small thing. not be small thing, my correct correct people. The line between tradition and modern life don't they vanish as the future of the throne they shake as oloritomi finish the yarn big big grandma. that is why kabiyesi sisters talk say no this one not normal This dis na postpartum delulu and na a real For postpartum depression female women they talk like dis wey oloritomi finish they talk they demand on, on, uh, insane things like therapy, they demand. My correct, correct people. The oloris will soon clip their finger by themselves. Oh, yes, because this demand now, in fact, then eh, they will begin to fight against themselves. I beg, oh, we online in law, they beg Olori Marian. If you know that thing where you know about Toby Phillips, they go cost this her ways down. Come outside, come expose. I beg, we one year hear we want hear am make she calm down because this one when she dey boil like water she dey boil like water mm, my people. Anything when toby phillips dey up, now im go talk say he born ejima after all now holy she be the woman wey born ejima pikin na pikin no. Now as you take born your own na so another woman take born her own o so enough to fit talk say your own come better pass another woman own because your own na ejima na im tobi phillips don take now They talk say kabiyesi must do this for am ó máa ṣe gbá ó máa ṣàwo because of say you born ejima she is making too much demand on the kabiyesi e too much uh, tobi phillips tone down small tone down small this one wey you dey do no be the way to go anyway na this alleged information Now i hear o oh, as say make i package am come informate my correct correct people also ask una wetin una think about this particular informate I beg make you remember if you never like and share the video, I beg make you like and share the video. If you never subscribe to the YouTube channel and turn on notification bell, I beg make you try do that one. I go enable to bring you more fresh and spicy updates as it is hot. That's so I dey carry and come drop for you, oh my correct correct people.